murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirindo ubasuhuza uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani usibye kuri fm muratwumvira no ku mirongo migufi kugera saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe amakuru abana b'abarundi bahungutse ntibazi neza ururimi rw'igihugu cyabo cy'ababyaye baravuga ikirundi baragacishamo n'agaswahili gake gake ariko ikirundi barakivuga mugaho ucandika bikabagora uyu ni janine inamahoro mwarimu ku ishuri rya mugu komini ya vugizo y'intara ya makamba aba bana bagiye guhabwa amasomo y'ikirundi n'igifaransa muri iki kiruhuko naho mu rwanda ikibazo cy'abana bagwingira gihangayikishije inzego z'ubutegetsi nk'uko mubizi ariko amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na royeze bigira imana
Urakoze Thomas abanyemari baritabye amatora y'umukuru w'igihugu ku munsi w'imana amatora yaranzwemwo ibitero mu bibanza bimwe bimwe byo gutoreramwo mu bice bisanzwe birangwamwo ubwicanyi bufatiye ku moko hamwe n'iterabwoba guharura amajwi biza byatanguye muri bimwe mu bibanza ibihumbi mirongo ibiri na bitanu byugaye imbere y'ibindi ibiharuro vya mbere vyitezwe mu masaha mirongo ibiri nane mu gihe ibiharuro vya nyuma bizotangazwa hatarenze ku munsi wa gatanu perezida Ibrahim Bubakar Keita w'imyaka mirongo irindwi n'itatu ahiganwa n'abandi bakandida mirongo ibiri na bane barimwo n'umukenyezi Keita yatowe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yagirizwa n'abo batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze ari abashikiranganji batari bake ko yananiwe no gutwara kandi atashoboye kubungabunga umutekano mu gihugu abanyagihugu bashika amajana atatu barishwe mu mishamirano hagati y'amoko muri uyu mwaka wonyene mu gihe atanu umwe yotsinda ku majwi arenga mirongo itanu ku ijana ayandi matora azoca atunganywa ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi k'umunani kuri mbere ahandi havugwa amatora ni muri zimbabwe robert mugabe yahoze ari perezida w'ico gihugu yatangaje ejo ku munsi w'imana ko atazotora umugambwe uri ku butegetsi zanu pf mu matora y'umukuru w'igihugu yo kuri uyu wa mbere yabitangaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku nyubakwa yiwe iri ku murwa mukuru harare ayo matora abaye aya mbere mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'umunani atarimwo perezida mugabe nk'umukuru w'umugambwe zanu pf mugabe w'imyaka mirongo icenda n'ine yatanze imihoho agondojwe n'igisirikare abajijwe igituma atazotora uwo mugambwe mugabe yishuye ko atumva ingene yotora umugambwe watumye aba uko ameze muri iki gihe yavuze kandi ko we n'umuryango wiwe bafashwe nabi mu mezi indwi amaze atembagarijwe ubutegetsi naho abakandida biyandikishije guharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu ari mirongo ibiri na batatu abagaragaye ko bafise ijunja mu bikorwa byo kwiyamamaza ni emerson munangagwa wa zanu pf asanzwe arongoye icyo gihugu na nelson chemisa w'umugambwe mdc ukomeye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi wahoze urongowe na morgan chifangilayi yapfuye mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hano muri amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaragabishije ejo ku munsi w'imana ko ashobora guhagarika imirimo ya leta yose mu gihe abashinga amateka batokwemeza amafaranga yasabye yo kubaka uruhome ku rubibe icyo gihugu gihana na mexique kugira abuze abinjira muri amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko perezida trump mu butumwa bwiwe yongeye kuvuga ko amerika ikwiye kwemerera abantu binjira ku butaka bwayo ari uko babikwiye kandi bafise ubumenyi bukwiye trump agabishije guhagarika imirimo ya leta mu gihe amafaranga leta iheruka guhabwa n'abashingamateka ngo ikoreshe aherana n'impera z'uku kwezi kw'icenda kuzoba kuri imbere mu gihe kandi ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka nyene amerika izotunganya amatora y'abashingamateka yo hagati ya manda y'umukuru w'igihugu muri amerika kandi umuku- umuntu agira gatandatu aramaze kumenyekana mu bamaze kwicwa n'umuriro uriko uratongora amashamba mu buraruko bwa leta ya california aha muri leta z'ubumwe za amerika abategetsi bo muri kaunti ya shasta bashikirije ejo kuw'imana ko uwo muntu yapfuye kuko atumviye akamo yatewe ko guhunga yongereye ku bandi barimwo abana babiri hamwe n'abazimya imiriro babiri bamaze kuhasiga ubuzima abategetsi bavuga kandi ko abandi bantu indwi bo mu gisagara ca reding mu buraruko bushira ubuseruko bwa san francisco bakironderwa gushika ubu batazi irengero ryabo uwo muriro umaze gutuma abanyagihugu baharurwa mu bihumbi amacumi bahunga ingo zabo nayo inyubakwa amajana atanu na cumi n'indwi zarasambutse nyinshi muri zo ni amazu y'abanyagihugu ahandi havugwa imiriro ni mu gihugu cy'ubugiriki aho mu mpera z'indwi turangije ico gihugu catanguye gufuba abahitanywe n'umuriro waturiye uturere two kwinezerezamwo mu buseruko bw'umurwa mukuru atene mu ndwi iheze abategetsi bajejwe kuzimya imiriro bashikirije ko igitigiri c'abapfuye gishika ku bantu mirongo icenda n'umwe kandi abandi mirongo ibiri na batanu ntibaramenyekana nabo irengero gushika ejo ku munsi w'imana abategetsi bavuga kandi ko benshi mu bapfuye baturiwe n'uwo muriro ariko hari n'abandi bapfiriye mu mazi bariko bagerageza guhunga imbeya zawo ubugiriki bushikiriza ko uwo muriro watewe n'umuntu yabikoze ku bushake bwiwe mu ntumbero yo kugirira nabi abantu wanyarutse kwandukira akarere kose bitewe n'umuyaga mwinshi wagenda muri ako karere
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com mu kanya ni amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi abana bahunguka bo mu ntara ya makamba bagiye kuronswa inyigisho zo kubafasha kujya ku rugero rw'abandi bana mu ndimi z'ikirundi n'igifaransa izo nyigisho zizatangwa muri ubu buruhuko n'abigisha baherutse gukarishyirizwa ubwenge n'ishyirahamwe hope mirongo inani na karindwi ni inkuru ya kirisi munezero ku biharuro byegeranijwe n'ishyirahamwe hope mirongo inani n'indwi muri uku kwezi kw'indwi intara ya makamba yonyine ifise abana ibihumbi indwi bahungutse bakaba ari abashoboye kwiyandikisha mu mashuri abo bana bashika mu burundi bafise ivyizere yuko ubuzima bugiye kuba bwiza nk'uko sherline akigeme k'imyaka cumi n'umwe kabibwiye ijwi rya amerika Ya mu Burundi ndahora ndiga mu wa gatatu shitsi nduta baca bantwara ku ishure nce ndaduga mu wa kane jinda ndipfuza ko ndoshikira ku ishure Nk- nkipfuza ko ndoronka impuzu nkaronka amakaye nkaronka amakaramu nkaronka ibirato n'ingene twokwiga neza ku ishure ariko imwe muri iyo miryango ntiyoroherwa gusubira gutangura ubuzima mu gihe ataciba yarasize aho yari yarahunze ivyo biraheza bigatera ingaruka ku bana iyo hageze kuja ku ishuri ivete ni imfura mu muryango w'abana batanu umuryango utishoboye batubwiye ngo n'umunsi ntidufungura kubera atabyo barose bateka none kenshi mufungura ryari mufungura kangahe ku munsi ifungura rimwe mu ijoro naje nogeje abana nshonsiga nogeje ivyombo twe tuza gufungurira ko mu ijoro birakorohera kuja gukina n'abandi bana sinkina neza kubera mbashonje hejuru y'izo ntambamyi abigisha baravuga yuko bagira ingorane rimwe na rimwe iyo bariko baratanga ivyigwa kuko bamwe muri abo bana bahungutse baza baribagiye ikirundi eka n'ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu burundi ivyo bishikirizwa na janine inamahoro umwigisha wo kw'ishure rya mugu muri komine ya vugizo turafise abana bahungutse muri abo ni guhera mu wa mbere jewe ikirunda hanini kirateye ingorane mu bana b'intango abana baravuga ikirundi baragacishamo n'agaswahili gake gake ariko ikirundi barakivuga mugaho ucandika bikabagora kwitegura nkagerageza uburyo bwose bwoshoboye ariko hageze ko ndabaza ikibazo mbona ngo babyumvise nkashasanga hari ubudasa budasanzwe ku byo mba narabigisha kugira iyo mwigisha ntashikire ihangira aba yarihaye yasanze hari ingorane agiye gutorera umuti afashijwe n'inyigisho yahawe n'iryo shirahamwe hope mirongo inani n'indwi ingorane ndahasanze ni uko tuba twigisha uruvangitirane rw'abana bamwe batari barahunze n'abandi bahungutse batari bamenyereye neza ikirundi bakimenyeye mu kuvuga bacankiranya n'izindi ndimi abo ni ingorane rero ariko umuntu ariko arigisha uruvangitirane rw'abana acagira ngo ngira ngo bajyanye ngo ni ukudatahura kwabo abo bigisha bo mu makomine yose agize intara ya Makamba bagiye gufata iminsi yo mu buruhuko kugira ngo bigishe izo ndimi z'ikirundi n'igifaransa abana baherutse guhunguka eka mbere no mu bihe by'amashure bazoza baratuma kabo bana mu minsi y'akaruhuko k'impera y'indwi kugira babashire ku rugero rumwe n'abandi banyeshuri mu buyobozi bujejwe inyigisho mu ntara ya Makamba barakenguruka ishirahamwe ryagiye imbere mu gufata mu mugongo ikibazo cari gisanzwe gihanze abo banyeshuri bahungutse leoniya nshimirimana arongoye ubwo buyobozi bw'inyigisho mu ntara ya makamba arasaba ababishoboye gufasha no mu bindi abo bana bahungutse bakenera na cane cane ibikoresho by'ishuri imakamba krisi munezero ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda inteko ishinga amategeko imitwe yombi yaganiriye na minisitiri w'intebe ku kibazo cy'abana bagwingira no kuboneza urubyaro eric bagira ubusa arabitubwira neza imibare ku bushakashatsi bw'imibereho y'ingo yashyizwe ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko abana bari munsi y'imyaka itanu bangana na mirongo itatu n'umunani ku ijana bagwingiye impamvu ziri gwingira cyane zishingiye ku mirire mibi amakimbirane mu miryango n'izindi umukuru wa guverinoma akavuga ko bifite ingaruka kuko ngo imibare ya bibiri na cumi na kabiri igaragaza ko leta itakaza miliyari zisaga magana atanu z'amafaranga buri mwaka hano iwacu mu rwanda ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'ubwo haciye imyaka irenga igera kuri itandatu ariko bufite icyo butubwira bwagaragaje ko buri mwaka dutakaza miliyari magana atanu n'eshanu na miliyoni magana ane zijyanye no kwita kuri abo bana bahuye n'ibibazo aya mafaranga angana na cumi na rimwe ibice bitanu ku ijana by'umusaruro mbumbe w'igihugu ariwo GDP iki gihombo kandi giterwa n'ikiguzi k'ibigenda mu guhangana n'ingaruka z'ibitarakozwe ku bana bakiri bato minisitiri w'intebe akavuga ko kubera uburemere bw'ikibazo byatumye gahunda mbonezamikurire y'abana bato bayishyira kuri gahunda ya guverinoma iyi gahunda ifasha mu guteza imbere no kurengera uburenganzira bw'umwana ifasha kandi no gukemura ibibazo by'ihohoterwa bigenda bigaragara ku bana bato ndetse n'ibijyanye n'imibereho n'imikurire yabo leta iragaragaza ingamba mu gukemura iki kibazo ariko hakabaho izi nteko ishinga amategeko ivuga ko zidahamye kimwe mu bihangayikishije abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ni uko ngo nta gahunda ihamye mu kuboneza urubyaro mu rwanda ni mu gihe leta ivuga ko ubu umugore umwe abyara abana bane mu gihe mu bihumbi bibiri na gatanu yabyaraga abana batandatu depite piyeri claver rwakabaka avuga ko ibibazo bihari hafi ya byose bishamikiye ku kutaboneza urubyaro bya nyabyo kuko ngo hari umurenge basanze haravutse abana ibihumbi bitatu ku mwaka hari umurenge umwe mu karere kamwe aho tujya dusura twasanze mu mwaka umwe batubwira ko havutse abana ibihumbi bitatu numva hakwiye gufatwa ingamba zifatika naho mugenzi we depite inyasiyene nyerarukunda akamwunganira avuga ko hari imyumvire yagombye gucika ku banyarwanda byara umwana umwe kuko ari we ushoboye nta kinegu kirimo nk'uko ushobora kugura igare utayobewe ko moto zihari cyangwa se imodoka zihari ariko waguze igare kuko ari ryo ushoboye izo rangwe ririmo uzabyare muheke ukagira ngo gushyingirwa ni ukujya kubyara ibintu nk'ibyo ni mu gihe depite christine muhonga yirewe asanga hatagize igikorwa ku kuboneza urubyaro leta yazisanga gahunda zose ishyiramo ingufu mu guhangana n'ikibazo cy'imikurire itaboneye bisa no kuruhira ubusa umubyeyi abyaye abana batanu batandatu barindwi mu by'ukuri ntaho twaba turiho tugana niyo twaha abana shisha kibondo niyo twabashyira muri gahunda zose niyo yaba ari muri viyupi byose byaba bimeze nko gusuka amazi ku rutare inzobere mu by'imikurire y'abana bato zo zemeza ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero cya mirongo inani ku ijana nyuma y'imyaka itatu avutse kuri depite juvenali nkusi bigakomeza kumubera ihurizo rikomeye mu gihe muri iyo myaka itatu umunyarwandakazi aba abyaye abana batatu agasaba gufata ingamba zihamye mwambwira ukuntu azita kuri abo bana atwite azabonsa azabagaburira azabishora n'umugabo yenda nabwo namufasha minisitiri w'intebe bwana ngirenka akavuga ko hazakomeza kubaho kwigisha mu kuboneza urubyaro binyuze mu bukangurambaga butandukanye imibare y'ubutegetsi igaragaza ko mu mezi atandatu ashize hamaze kuvuka abasaga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bivuze ko umwaka ushobora kurangira havutse abatura akarere kose eka bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino mu rwanda jean claude munyandinda
mu mupira w'amaguru kuwa gatanu w'icyumweru gishize i Kigali harangiye irushanwa rya sekafa ku makipe y'igihugu y'abagore ryari rimaze icyumweru ribera kuri stade regionali i Nyamirambo amakipe yari yitabiriye iyi sekafa ni atanu ariyo u Rwanda rwari mu rugo Uganda Kenya Tanzania na Ethiopia aya makipe yose yagiye ahura hagati yayo hanyuma ikipe igize amanota menshi mu mikino ine iba ariyo yegukana igikombe imikino ibiri isoza yabaye kuwa gatanu niyo yabaye gakemurampaka mu mukino watangiye isaa munani tanzaniya yihanangirije etiyopiya iyitsinda ibitego bine byose kuri kimwe iyi ntsinzi yatumye ikipe y'igihugu y'abagore ya tanzaniya yuzuza amanota arindwi kuri cumi n'abiri bityo yisubiza igikombe cya sekafa yari yaregukanye mu myaka ibiri ishize umukino wa kabiri watangiye isaa kumi n'igice abagore b'abanyarwanda bari bitezweho gukora iyo bwabaga bagatsinda ikipe ya kenya bakegukana nibura umwanya wa kabiri ariko byose byaje kuguma bigeze ku munwa maze ikipe ya kenya itsinda amavubi y'abagore ibitego biri ku busa uku gutsindwa kwatumye ibyo abanyarwanda bifuzaga byose bihinduka nk'inzozi ahubwo bisanga ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma ku rutonde ndakuka nyuma y'iri rushanwa rya sekafa y'abagore ikipe yabaye iya mbere ikegukana igikombe ni tanzania yarangije ifite amanota arindwi kuri cumi n'abiri ku mwanya wa kabiri haje uganda nayo ifite amanota arindwi kuri cumi n'abiri ariko ikarushwa na tanzania umubare w'ibitego ku mwanya wa gatatu hari etiyopiya ifite amanota atandatu kenya ni iya kane ikagira amanota ane naho iya gatanu ari nayo ya nyuma ni u rwanda n'amanota ane n'umwenda w'ibitego bine iri rushanwa ryabaye ryari rigeze gusubikwa kubera amafaranga yari ataraboneka mu ishyirahamwe sekafa ubwo abagore b'u rwanda biteguraga iri rushanwa umutoza jean batiste kayiranga yari yatangaje ko bimwe mu by'ingenzi yibandaho ari ugusaba abakinnyi kwigirira icyizere ibyo byo kwiyumvamo ko umugore w'umunyarwanda atakwirukanka ibyo ni ibintu tubaganirizaho tukababwira ko nibagera mu kibuga ubu bagiye mu kibuga ni ikipe y'igihugu bibagirwe ko bafite ibibuno binini bibagirwe ko bafite amabere bayazirike bashake imyambaro batekereze ko hari abantu babareba so ni, ni mu myumvire ubundi umuntu iyo yatekereza yirukanka yitekerezaho nawe urabyumva nuko bigenda approche rero ukubumvisha ko bahagaze mu gihuga nk'abakinnyi babanze bumva ko ari abakinnyi mbere yuko bumva ko ari abagore ni ibyo ngibyo hanyuma nibasohoka mu kibuga yitware nk'abagore ariko mu kibuga azaba yitwara nk'umuntu ushoboye gukina umupira mu rwego rw'abagabo kandi umerita ibihembo cyangwa umerita igikombe tukiri mu mupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze mu mahina imikino igeze muri kimwe cya kabiri kirangiza mu cyumweru gishize ku ntera ya kimwe cya kane kirangiza ikipe ya sunrise yakuyemo bugesera fc rayon sport isezerera marine fc mu buryo bworoshye mukura victory sport yakuyemo amagaju fc hanyuma apr fc yigizayo police fc yitsinze nk'idahari ibitego bitatu ku busa mu mikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ku itariki ya gatatu n'iya kane mu kwezi gutaha kwa munani mukura victory sport izahura na apr fc ikipe ya sunrise ikine na rayon sport tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare kuri iki cyumweru tariki ya gatanu kanama mu rwanda hazatangira rya siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu di rwanda rizaba riteguwe ku nshuro ya cumi kuva rishyizwe ku ngengabihe y'amasiganwa y'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ku makipe cumi n'atandatu azaseruka atatu muri yo n'ay'abanyarwanda ariyo ikipe y'igihugu timu rwanda ikipe ya benediction yo mu karere ka rubavu ndetse na ami sportif y'u rwamagana abakinnyi bazaba bagize aya makipe atatu bamaze gushyirwa ahagaragara mu ikipe y'igihugu izaba itozwa na sterling magner hazaba harimo innocent nireba jean damascene ruberwa samuel mugisha didier munyaneza na samuel hakiruwizeye ikipe ya benediction igizwe na eric manizabayo hadi janvier patrick byukusenge jean bosco nsengimana na bonaventure uwizeyimana umutoza wayo nk'uko bisanzwe ni felix sempoma mu ikipe ya ami sportif izaba itozwa n'umutoza mushya natani byukusenge dusangamo rené jean paul ukina iwabo seti hakizimana moise mugisha janvier rugamba na efuremu tuyishimire twabibutsa ko umunyarwanda areruya joseph ari we wegukanye iri siganwa turu di rwanda mu mwaka ushize yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo mu burundi ni evariste nziko banyanka
on est les champions uko niko abakinnyi b'umugwi w'umupira w'amaboko basketball dinamo baririmba inyuma yo gutahukana kuri uyu w'imana ikibanza ca mbere mu higanwa ryo mu gisagara ca bujumbura ukaba watsinze urunani wari umaze imyaka myinshi warizizi ico kibanza mu gisagara ca bujumbura kizigenza w'uwo murwi yagaragaje umunezero kuri mikro y'ijwi rya amerika ni ishaka na experience yakoze ku iwanje ndibaza twese tuhorasha twagumanye ishaka gushika macere didebi jusqu'à la fin umugwi mutsinze nawo wabonye babuzika niba ari collectif ariko hakina umukinnyi umwe mbwate twagumye turi collectif duhana byose ishaka bisa niryo ryakoze umugwi dinamo warawutsinze umugwi runani mu rukino rwo kwishura mu ihiganwa ry'ibujumbura ni mu gihe muri fazare ari urunani rwari rwatsinze dinamo umumenyereza wa dinamo avuga ko yakoresheje imikenyero myinshi kugira bikunde atsinde urunani avuga n'icyo agiye gukora mu kwitegurira ayandi mahiganwa yimirije ku rukino rwa mbere twari twakinye mugabo ibyatunanira byari amaranse amaranse cyane cyane niyo yatunanira twarakina bakagira amakosa ntitwinjire amaranse no munsi twayinjira ikindi nacyo twagerageje uravye urukinyo twakinye na mutanga samedi pase hari ingorane ya defense rero defense rero tumaze twarikoze muri iyi somene tugira entraînement twagerageje kuza turugara neza twugara tugafashana kubera twabonye ko mariki ariwo atsinda amapaniye menshi twagerageje kugabanya nuze yiwe muri jeu tukamufata agakuriranwa tumufashanya ko kugira aronka amapaniye bitoroshe amanota mwatsinzwe amenshi yavuye ku makosa y'abakinnyi b'inyuma ni ni market experience ni inyuma nibyo hari umukinnyi twari dufise agwaye nawe nyene yaradufasha mu marobo umva naho nyene twagerageje kuko uyo mukinnyi umva ufise umukinnyi akomeye ngaha mu marobo ucubonera ingene uhindura ku ruhande rw'urunani naho akababaro kari kose baje gutsindwa na dinamo uno mukunzi w'urunani atahura ivyabaye kuri w'imana nk'umuntu akunda umugwi urumva yuko ari agahombo mugabo mu bijanye n'imipira murazi haburana babiri hagatsinda umwe ni ukuvuga nibyo badutsinze mugabo twe ntibiduca intege kuko amahiganwa aracabandanya iri ni ihiganwa ry'ibujumbura hariho ihiganwa ry'igihugu cyose hariho igikombe cy'umukuru w'igihugu ibyo byose bikaba ari amahiganwa tuzobandanya twitegura ahubwo gusa uno munsi ikintu kibaye mu bisanzwe bavuga ati kugwa si bibi ahubwo bibi ni ukutabyuka byatumye tujya tubona yuko hariho ibyo dukwiye gukosora bizotuma ayo mahiganwa yose nayo mpejeje kuvuga tushobora kuyatwara icivugo cy'umugwi urunani n'ishaka abuzi icivugo n'ishaka kandi ishaka ryari rihari mu kibuga kandi ryariho no mu bafana wabonye yuko abafana mu bisanzwe mu runani twama tuvuga yuko abafana ari umukinnyi agira gatandatu ariko rero nta kibazo ishaka ryari rihari abakinnyi bari bahari mugabo urazi aba antreneri ba koci umwe wese aratega imitego ubundi agakenyura iyindi ni ukuvuga bashobora kuba barushanijwe mu bijyanye n'ingene bateguye imi- imikenyuro ariko ntacyo bitwaye muri muri basiketi nicyo bita feya pureyi nta ngorane mu zindi nkino zabaye kuri w'imana ku kibuga cy'ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama muzinga watsinze karne bigoranye ku manota mirongo itandatu n'icenda kuri mirongo itandatu n'umunani ku wa gatandatu jimukana watsinze mutanga united amanota mirongo umunani nane kuri mirongo ine n'icenda mu rukino rwa kabiri naho rezipo watsinze new star ijana na nane kuri mirongo icenda n'icenda umupira w'amaboko volleyball naho kuri uyu wa gatandatu hasozerewe ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu inkino za nyuma zabereye ku mugwa mukuru w'intara ngozi ku ruhande rw'abigeme n'umurwi wa gisirikare muzinga watahukanye igikombe c'umukuru w'igihugu ni nyuma yo gutsinda genda light club iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo naho ni umugwi w'igipolisi rukinzo watahukanye igikombe c'umukuru w'igihugu ni nyuma yo gutsinda mikari iseti zitatu kuri imwe nyene bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika kuva ku itariki ya makumyabiri na kane kugera kuri makumyabiri na gatandatu z'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika yakiriye bwa mbere na mbere mu mateka inama y'abayobozi b'amadini n'amatorero by'isi yose inama yabereye mu murwa mukuru washington yarimo n'intumwa z'imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivile baganiriye ku buryo buboneye bwo kurwanya itotezwa ikumira n'ivangura bishingiye ku idini n'imyemerere no kwimakaza ubwihanganirane n'ubwubahane bw'amadini ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe guharanira ubwisanzure bw'imyemerere ku isi sam brownback yasobanuye ko iyi nama ari imbarutso y'ibiganiro birambuye kuri bumwe mu burenganzira shingiro bwa buri muntu bwo gukoresha roho yawe uko wabihisemo yaravuze ati ni uburenganzira butagomba kuvogerwa na leta iyo ari yo yose ahubwo buri leta igomba kuburengera ntawe igomba gusumbisha undi ambasaderi brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere ari ngombwa kubera ko ari icyubahiro kamere cya buri muntu aturetse ibyo kandi ni ukubera ko mu bihugu bifite ubwigenge bwo kwemera busesuye ntaterabwoba rikabije rihaba dushaka ko ubukungu bugera hose nyamara ibihugu bifite ubwigenge mu myemerere busesuye nibyo bitera imbere mu bukungu nk'uko ambasaderi brownback yabitangaje guverinoma nyinshi ku isi zemeza ko zubahiriza ubwisanzure bw'imyemerere n'amadini iyi nama y'abayobozi b'amadini n'amatorero ni uburyo rero bwo kuva mu magambo ibikorwa bigatangira bashobora gushyiraho ba ambasaderi bo guharanira ubwisanzure bw'amadini n'imyemerere bashobora guhura kenshi na sosiyete sivili n'andi madini yo mu gihugu cyabo ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta nabo bashobora guhura bakungurana inama n'ibitekerezo ambasaderi brownback yavuze ko kurengera no guteza imbere ubwisanzure bw'idini n'imyemerere biri mu maraso ya leta zunze ubumwe za amerika inama yo guharanira ubwisanzure mu myemerere n'amadini ni uburyo bwo gushishikariza n'ibindi bihugu gufata ingamba zo guteza imbere ubwigenge bw'imyemerere mu gihugu cyabo mu karere kabo no muri rubanda iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane ariko ntimujye kure kubera ko ibiganiro by'ijwi rya amerika bikomeza mugire umunsi mwiza murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.